water don pass Gary? for the matter, wey dey drop for inside the palace of the oni of ife na so dem dey wonder why olorimeria no fit to see the handwriting for the wall and return to her husband house before e go dey too late because this one wey marian dey threaten to do something like this, and a lot of people dey against her she don dey talk say na people wey no like her for outside the palace na im dey influence more hate for her Mm, in the tok say na queen naomi crusade people, na in dey cause all the wahala wey she dey face for inside the palace according to all the alleged information wey we dey hear <laughs> but before then, oh, the Ooni of Ife shocked as Ifa priest from Kano, that place wey be say Olori Mariam former husband dey stay, don't come expose to him so many so many things about Olori Mariam. Make e say not be today Mariam kasala take start. So nobody hates Marian. If anybody hates Marian, na she caused this one by herself. Because what we they hear, say this priest from Kano, What he they talk, not be small My ear open, wow, as I hear am. Now so I say I must package am o. Oh. No be only my ear go hear am, I must package and go informate my correct correct pipo. Abeg find better chair sit down o oh, make I sama you this update as I take the hear matter allegedly. Well, now welcome back again to my YouTube channel, oh my correct, correct people. If not the first time when you see this YouTube channel, I beg make you try. Like this video and make you subscribe to the YouTube channel. If you not a returning subscriber, I thank you well well oh, now you go go go now be the real MVP. Kabiesi, I beg. we the online in-laws they beg you set sort out all this wahala wey you get with this uh, ifa pri uh, ifa ifa wives Get rid of all these five evil juju infested Ifa wives Where they inside the palace. These women they bring too many bad omen around the palace. You come make am be as if say the palace no dey safe even for you the Kabiyesi. How can uh, the Antadenikawo live inside this kind of place and your real wife, Queen Naomi, live inside this kind of place with this quality of women for inside the palace? dat one na serious gbege o na wahala wey e no go end easily my correct correct pipo who does dis women think dey ah to dey cause dis level of katakata wahala for inside di palace why is dey take kabiyesi too long over two years to move dis women out of di palace if dem fit to move from di building comot go anoda place e go make matters easier make we know where oven stars dey cleanse dis palace because di kind revelation wey e dey come aside about olorimarian na di one wey e dey shake ground jigijigijigi my correct correct pipo no be small thing. find chair sit o oh. find chair sit make i give you di update as i take hear am o oh, because queen naomi no fit to carry her pikin enter come an environment such as dis e dey too scary e dey too gbasky even for me sef i dey fear di matter una oh, welcome again una oh, welcome again oh fine chair sit down oh the world it dey revolve too many trouble dey inside the palace in the grand palace of the oni of ife drama dey burst like palm wine wey dem just dey eh, tap eh, the tori wey dey for ground now wey e dey trend now na about the wives wey e be say kabiyesi marry o how dem dey drag the palace in like a wrestling match i dey tell una some people dey talk say kabiyesi marry some of these wives wey already get husband and now dem no wan let queen naomi come back to her rightful place and dem ready to do just about anything to keep queen naomi out of the palace e be like say jealousy don enter their blood and dem dey fight queen naomi with everything they got but the real tori wey dey burst our brain na about Olori olorimariana dem talk say she get some kain relationship Hey, eh, for kano dia When e be say hey um di man talk say she no suppose dey inside palace e know say this tori don come outside before about Olori olorimariana When that babalawo wey she go meet to take do something for am one or two things to take let her enter inside the kabiyesi palace He warn am say e go better for you make you remain a concubine if you enter inside this marriage you no go stay peace and this man na exactly the same thing. Now, im dey talk. say Mary are not supposed to dey inside ileife as a wife say she be like a woman where they now where they commit adultery because she come comot for husband house enter another one without closing the one where e dey before many many people they shocked as they open eye wide they look some people they ask question They they wonder if kabiyesi really check well before he marry all these women some people they blame kabiyesi o Not be only money They they say they marry woman no even money not supposed to be part of it character character they bring blessings sometimes but some people they know some say eh, mary and her husband they come to the palace They beg her make she return That one tell you say most of these women say their husband never ready to let them go according to all the alleged information wey we dey hear she dey so inform say na she be queen of the palace na she be number one she be queen of the coast nobody go fit pursue am but see na you no even get legacy na so dem dey wonder why marian no fit to see di handwriting for di wall and return back to her husband place but na so so wahala katakata trouble na she dey form inside di palace dem no see trouble dem don see gbege wahala still dey come they go just dey cause trouble for KBC here and there di man wey e dey talk dis thing don tell KBC say make e free olori mariam and allow her return to her rightful husband because woman wey still get husband wey dey another husband house na for nikeke im dey do not be proper marriage but for pipo wey dey for KBC life now dem don tell mariam say make e comot body na wen mariam first come open mouth tok say e go kpai himself na dat place i know say di matter don end the matter don end you get tv children you get former husband if palace no gree you do dem no put your umbilical cord there shebi you go comot body how you come be say you come dey threat to say you go kpai yourself you wan cause more trouble that is why this uh, priest from uh, kano say im go come meet kabiyesi one on one explain to am say no peace o oh. peace no fit dey returned for inside the palace except olorimere and comot there na di alleged information wey we dey hear be that o oh. as e be now we no fit to predict wetin go happen next for inside the palace but as we dey watch make we remember say god dey for heaven o oh. and e dey see everything wey everybody dey do for ground and he go settle this matter once and for all even if not just for queen Naomi's sake all these things where they happen they bring us back memory and say hey, eh, the powers where queen naomi gets, he go expose everybody without making a word without opening mouth once he go expose everybody. my correct correct pipo abeg make you help me drop your thoughts below in the comment section wetin you think about this particular one hmm if you never like and share the video your own no of spoil o abeg make you like and share the video if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell abeg make you endeavor to do that one i go try bring you more fresh and spicy update o as it e dey drop na so i dey carry raw call kitty kitty kata kata come dropper for your doorstep no forget to like and share the video your own sef no go spoil my correct correct people. um